hmm my correct people, not be small tin i hear again o as i hear this video This one another, another gist too say only of ife papa hmm and uh, stepmother of cavies you know say that. one don get waiting to go too tok o oh. you understand say dem don come out o only of ife papa don't call cavies you don ask am say ah which one be an invite room eh to this house you know as an as an elderly man they don't know say ah, how room girl go come get belle and meanwhile we don't hear o oh, say say not even tell tell them the uh, uh, the the papa say you not even tell the oloria agba you know say na kabiyesi papa your wife na im be olori agba i don't know why e be like that so my correct people, they say he not ask and say ah you sure say na say no be fry bro <laughs> i know, i know more am oh, you understand i just dey as they tell me the gist Now im make me they talk and the way when they take tell me say are ah, you sure this is not eh, fibro is it real what is going on that there is rumour everywhere that your wife runke is pregnant and they are making preparation that the baby is not even new that the weeks is gone the months is gone far far gone and even planning to travel to America so that they can do bed rest and do baby shower there over there and right now the father-in-law of Ronke is in shock that I can her know her age Because her age go come get pregnant una know say like we we the new generation now so when we be say ah we don know say ah what god cannot do does not exist say in the name of jesus christ i no fit say i'm not god to judge her you understand so if na before na i go even dey talk like that. say why how god go come allow am make she get belle i no be god na my people. i no go fit judge her why she con go get belle why she don get belle only god na him get the right to judge to ask her question you understand whether na fake o many people say na fake this that. say she dey do packages she dey pack some people say na fibro this that. you understand i know say room care no big e no do this thing The way he come, dey wear boo boo and im belle come big for under and um, e dis im breast come come out because he don't get breast He don't get tummy e dey very very slim you understand so its like that, my people. hmm di whole place internet don't scatter everywhere don't scatter you understand it is unbelievable that runke that say runke olori runke get belle <laughs> pipo say ah wetin be dat one say na lie sixty something some pipo say na egg of some <laughs> egg of uh, eh, dis thing guys i dey laugh o oh, becos e dey funny you understand some pipo say na egg o oh. say runke put another person. ah guys i tire say runke put another person. egg for e belle and wetin dem tok say another person egg na irunke go put for belle say no be irunke get no be and now consider say use another person ivf another person belle they dey put on. i mean i don't know egg I come put on for her this thing be say because her this thing don't don old you understand runke no be sixty years i think runke is forty-four uh, fifty-four or fifty i don't know this is she just do her birthday you understand she do her birthday now because all these people eh they can go any length any length because they just want to you know they just dey think and say ah ah urola e go e just go forever say like queen naomi case now queen naomi comot for palace and kabiyesi dey still dey concerned about her say ah na because of say queen ami get pikin for kabiyesi say if not if I don forget about her according to wetin you dey hear say eh dem even dey vex say osun state goment say dem still dey pay queen ami olori money That one na for anoda day guys so my people, these people can jealous eh hmm dem dey jealous well well o oh, i swear to god wetin come even concern dem na me i no even understand so ah what i mean is concern dem concern queen naomi money when they receive at the end of the day now because of that one <laughs> if your body if you if old age eh person go use old age born you go born im better for abroad yeah. and run guys say i know they discourage am oh, before now come come leave comment run guy come say um e don't send anybody message say na god na give am some people say na ologun na they go collect picking. <laughs> i say eh, when i read comment section eh, comment section e full o oh. no be small some people say na ologun na they go river go collect picking from say Ash, ashley go soon get belle say becos now, look, here the thing go fly can't enter there you understand e go fly come enter there abi no be man dey kerewa person the thing go come enter but the thing is, say all of them just say every eh, surrogate every eye this one this one our is not the kerewa When e go take give dem belle so now that one question When me and one find out they ask or oh, because there are too many like okay they are forcing themselves like lola na lola don come so whether he why he not no why. When be say why he come because the time wasted you don't know how many years when lola waste so now im make him come there because nobody go marry him. The old people want want marry lola lola refused to marry them. so like runke also so runke dey there dey spoil kabiyesi marriage and di wife their marriage in the name of say e no wan ha ah, na wow These people, eh you guys una kala of reason now you con open mouth dey say you don dey with kabiyesi for ten years That means Kunami is right another day now i go treat that case Kunami is right side attraction and all of una come pretend say una no get anything to do with kabiyesi when the marriage spoil no na spoil am na make una dey there i wish you good luck for your pregnancy abeg make you watch and follow me subscribe to my channel don't forget to hit on the notification bell so that whenever we upload video you be the first to be notified i talk about royal home nigeria celebrity i dey react to videos and any gist when i see so I beg make you follow me for my facebook page as Bose TV subscribe to my channel guys subscribe Nigeria royal monk uh, eh, news so naija monk <laughs> naija monk news so guys we go meet for comment section bye